father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ baba bless me o I no go jí o try me make you see I no àlógo lẹ́tà mo mọ̀nì mọ̀nì èkó èkó àgbékánúkò owó mọ̀nì mọ̀nì èkó èkó èkó kò ọ̀yàdé mi dákun mo bẹ̀ o. bless me bless me papa give me good life ìpadà kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mi o mọ̀nì mọ̀nì. pray make e add up baba. I no want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí dẹ́bìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó o. Have mercy on me and give me good life. E dey last me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah, go. go. I think I know. my people i salute una now. welcome una this morning to inform me radio and this now our business and lifestyle program inform me with olayemi and co uh, my name now olayemi but i know they alone my brothers and my sister They they with me this morning and uh, we go continue the topic where we start yesterday um, as we don't still waka we don still get more things wey dey make us hmm, dey reason many many things dey reason many many things yes even before we come live just now we dey discuss oga adeomo dey tell me wetin dey happen for street yesterday i go out i go bank i say make i go do um, withdrawal and uh, and uh, transfer no be say i wan go deposit or collect money o oh, <laughs> just to do some uh, cashing out my people the bank was locked they no allow anybody enter i come call my brother i come say see my experience now na him tell me say yes o oh. he say uh, somebody tell am say their own side for port harcourt also say they shut down oga uh, spaceship madam ikekwa eh, banks no work yesterday if dem no work today so one one day of the extension don comot people no fit deposit people no fit withdraw so more hardship on the people what if they still no open today make we try do check check i go hmm. still make some eh, um, calls or send some message to find out whether open. banks open mm. today mm. now so what if dem no open wetin happen people bin don deposit everything but yet they bring the money back in circulation and now e dey for the hands of uh, people some people dey cash out dey do uh, forex with naira naira to naira even the old naira now because cash not dey for circulation again people are cashing out i sorry for the people wey dey do all those kind things sha i really sorry for them so you dey you, you dey add to the pains of your brother and your sister my sister dey tell me again this morning say somebody wan collect two thousand naira two thousand naira person wey wan give am dey talk say the person go pay five hundred naira i still dey talk am this na another way of devaluing the naira so the value of uh, of uh, thousand naira now is now one thousand five hundred naira so if banks no open who go come bear the brunt of it all will our people lose out if the advice wey we give last month oga adeomo before the the the extension of the date if to say people follow the advice eh a lot of people no go dey the mess wey dey dey now but even at that yeah. inside the uh, mess there's a message for us to take with us yeah. they don they don already prove to us say the cash wey dey your hand no be you get am so let the people be ready to deal they are coming back to them because a lot of businesses are grounded right now just as it was during that um, uh, covid-19 mm, period that exactly. lockdown wey businesses some some businesses wey dey try to revive they never even hmm. Mm. try to revive this government this sweet government don add to the burden of the people if our people no learn from this one and do the needful with their pcvc okay pvc for this <laughs> month if dem no do uh, take the bull by the horn abi the horn by the bull uh, any which one una understand horn dey bull dey any which one wey una want to, <laughs> Eh? Uh, okay then it is now uh, oyo is your case because me i don dey foresee situation whereby uh, those wey get like minds wey dey do things together wey dey rub things together wey dey see you understand we come create our own community before una know say i dey talk about say we go get our own um, uh, silicon valley for nigeria mm -mm, we no want silicon valley again because silicon valley na na very bad <laughs> na very yeah. bad example but we go we go come get our own societies wey dey far far far far more intelligent than the artificial intelligence and then far far in fact i know say una dey feel me the indigenous people of nigeria we too much civilization na here for start wealth everything everything good na here for start na here e dey but greed and wickedness na im dey make people wan put us as slaves continue to put us as slaves no this na the time for us to wake up abeg before they all agree make i read something wey as i no dey sleep i come dey do check check i remember say i don first share am before but e come to me again and i feel say make i share am with people na turkish playwright no, uh, novelist and uh, thinker mehmet murat idam na him talk say if your government keep making big mistakes and in return you keep supporting your government mm. then you are the biggest mistake for your country. Right. Do not confuse government with country. Loyalty to government is not patriotism. Patriotism is loyalty to the country. Okay. Hmm. Not confuse the indigenous people of Nigeria. Not confuse government with a country. Loyalty to government is not patriotism. Patriotism is loyalty to the country. Our loyalty is not to any political party. Our loyalty is not to uh, any person, but our loyalty is to ourselves as indigenous people of Nigeria. 2023 should make a um, a change wey go even confuse the people wey put us for where we dey right now we know say confusion don already dey their midst uh-huh, okay my name na olayemi sharp sharp make my sister greet and then uh, before the ogas for space. top for space go talk my to people her. i greet you now uh, me i no dey space some people dey space uh, but we we dey for this side uh -huh. my name na sandra ikekwa uh, sake of say where we dey so network connect us to space that's why we fit connect to people wey dey there so as we dey see for this side when we dey when we dey do waka waka dem sef dey for space dey also do waka waka dey see from up you know say when you dey up you dey see many things pass those wey dey down so that is why we dey rub minds with informations wey we dey gather both from up and from and down bottom, top, so that we go get full story and uh, full information for una i greet una this morning. Okay, spaceship. All right, madam, I especially greet you, Madam Ikekwa. I throw salutes come your side. And Oga Adiomo, I, raise my two hands for her. I tell her like and uh, my dear people for the whole nations of the earth, the indigenous people of Nigeria, the indigenous people for Africa. I I thank God that we're using our eyes to see things that happen now most of these things, in, in part, we don't talk them. Our Ogademo, they always they talk, say, what our prophecies? Take on be, you know, with a share them. But we're grateful, say, no problem for this Nigerian solution. And better, and the enemies of the indigenous people before they get them wrong. Yes, we create problems. They carry solution, they hide them. When they do, when they bring HIV, it's come uh, certain people call the carrier. They say, gay people, now gay people, now nah, only gay people. That's because they spread. They kill. They hold them back. They hold them back. Mm. But we don't see for so many countries, including Nigeria, where people don't treat HIV/AIDS. They work. When mm. the best way do and come out talk about them, mm. they arrest them, then come out of medical sciences. They call rubbish the person. And he don't tell them we never really know catch the concept of global uh, village mm. as at then we never mm. really get that kind clue, but we don't know say you don tell people say they play global concept how we tell them say they dey play global concept come look back say okay how the matter take dey work now we see how they take kill am how abacha take die today we don dey connect the dots we don even know some people wey be say their hand fit dey for the foul play. Hmm. So and now we call it now the global system that they run. Maybe they run global system, but we will be the indigenous people. We go run indigenous system. Yes, so. We will always be free, free solution come Because we don't see say the we system. see say the global system now it fail is a failed system. Yes, na true. Very very failed. Now system wey be say some set of people dey benefit. Mm. But dem come use your own people wey dem wey you take na indigenous people. Mm. take the enslave you They go there They control us like puppets and as our nicholas go talk they go say they don't do this thing say anybody will go stand up say we want change the thing they go let am mm. no we say we not we will not let you okay now we will use our indigenous system they go constitu as india they dig They go assassinate they don't assassinate tire they don't tire. Mm. how many indian presidents the gandhis all the way from gandhi come reach that's why they do this you know go reach when uh, even the women from Gandhi bloodline, they rule, they stick by them. We look India today. So now that I think look say uh, indigenous people get power only if they decide to do something. At the eyes of people, with the Americans. Okay. Yeah, to the indigenous people of this country, Nigeria, a very great country with plenty mistakes and marvelous outcome. <laughs> I well, well. I they salute the continent of Africa when the originality of life really begins, and I they salute every other continent when they borrow life from us as life wire. I they greet everybody Then they borrow, I mean, then they steal self. Uh, they won't borrow now from the borrow they enter tiffin. So, so now borrow no respect for day. Abi. Eh, eh, but you never see people wey dey borrow come dey lord over you. Mm okay. Uh, na there the matter dey so. so i dey greet everybody today we thank baba god as he don give us opportunity make we take see this wonderful day and to those wey don dey sleep this time or dey just return back to bed i dey greet una as una fit dey take run around una day take make sure that night go take come no be by your power na god just make am say make e dey happen like that so i dey greet everybody today you dey funny say some dey go for night others dey day some dey afternoon na to let you know say na here arrange am no human being as dem do science reach nobody don fit alter am say everything go go one night one day so na to let you know artificial <laughs> intelligence is just the thing wey they dey put when we really get intelligence and so this one dey follow us take look well well into the difference between political power and traditional power political power and power obtained from the mm -hmm. people, and therefore it must be controlled by the people. While traditional power and power given by God? It is a right and is to be enforced by the people. This morning, I want the indigenous people of this country and the world as a whole to listen to this. Harris Truman used one language. He said, Show me a man that gets rich by being a politician, and I will show you a crook. <laughs> Oh, he says, Show me a man that gets rich by being a politician, and I will show you a crook. So it means say politicians na crook, Abi. <laughs> you get rich through politics and you see the signboard tested and trusted, is tested and trusted crook. Yes. Yes. politicians, they carry people along, hardly get rich. Ambrose Ali is an example. Mm. Mm. Mm. mm. mm. So, because he was not a crook, he was He was, he was imprisoned because he was not a crook. Mm. And if he had agreed to be a crook, mm. nobody would have imprisoned Ali. That's true. I therefore want to beg the indigenous people of Nigeria the people are coming to you with their crooked ways and crooked means they have acquired from you. Even though they are still lobbying, 2015 they pushed for postponement and the, the very incumbent government lost. God has a way of doing his things. He allowed us choose. When he gave the children of Israel, they were asking for a king. He allowed them choose a king. Hmm. Later, Saul so, was not the mm. best king they ever desire. Mm-hmm. And from there, they keep moving from one king to the other. Mm. Instead of allowing their life to remain with judges, they say, no, it was kingship they wanted. Mm. A king that came that never cared to represent God any longer. Mm. And with that, he would choose to go do more sacrifices, which is today. Instead of just doing the needful, they choose to be doing sacrifices here and there so that the hmm. people will continue to be in the dark. Hmm. I want to beg the indigenous people of Nigeria crooks are coming again, or they have come again. They are pushing to postpone elections to make sure they will still lose it. I remembered we offered a prayer on this platform that money will fail them. Mm. Please, my people, this money, I don't want to make reverse for the crisis that is going on in Nigeria economic situation. God has answered our prayers. Mm. Now, well done. Oh. Now, my name be Adiomo Akao. I hope everybody will take time to listen to us this morning. No? Oh, I will talk more why I say God is the one that answered the prayers of the things we are seeing now. When we get to the program, now well done. In where case you want to join us on this program again. <laughs> you say when we get to the program where the program day? the <laughs> program dey uh, dey come from back. when we don't when we don enter the cocoa. wey we dey discuss today abeg una no vex we go uh, uh, we talk more on that the number where you go take reach this morning or take contribute please my whatsapp message no calling in because the number no dey inside studio e outside They do some work so you go send WhatsApp message to 090 55 488 311. Now, well done, oh, and the salute. Call the number again now. The number again is 090 55 488 311 okay. be the number where you go fit take send message to take contribute to this program this mm. morning mm, not not be im fault maybe e never eat dis morning as we dey enjoy for here now you know say the the enjoyment uh, no no no reach am um, im don first uh, you don first threaten us uh, i understand pele it is it is well with it's you well. it is well eh it is well <laughs> with you. oga mbeni oga mbeni me and you dey do pass Yeah, you the two partner player. We will go and consume the <laughs> remaining one month. My own fast na three sixty five. Every come out, oh, I will tell you the situation. Una, una know say na na men be the head of the homes, the head of the society. Mm. So na una suppose dey fast. Then we women, we, we are born to eh. enjoy. Abeg, abeg, abeg, sis, hey, eh, high five. I go sell Raven. I go sell Raven ravens to you don't worry <laughs> eh. i go sell ravens to you. if some women handle you say god create you. you know say sometimes fasting fit dey change ya you ask god better not to let rain fall not to let food come again fasting <laughs> fit change ya <laughs> o. say we the fast for if some of them handle you you go regret god. okay meanwhile the fast one I go fast now na to make sure say our people get food Mm. Eh? Yes, make yeah. make God supply all our needs according to his riches. That's you know why when you did when you did talk something just now, Gadiomo, one thought come my mind say all the things wey dey happen now na plan na e be we don already see am before now um, we don yeah. already we don already see am before now say na wetin go play out be this, but e get something wey we also know wey be the tool wey dem dey use wey be the tool wey dem dey use to keep us where we dey disunity yes. and uh, lack of love yes. so that na wetin the indigenous people of nigeria need to agree stand in agreement yes we be dot but our agreement in love and in unity eh dey connect because we are spiritual beings we are spirits and spirit uh, eh, spiritual beings no get limit we can connect do a network eh of unity of love for one another i don talk am i don talk am no be i don we don talk am make we help one another make we not take advantage of the next man with the help wey you fit render abeg render am you are sowing seed you no know where that seed go for up uh, eh, go for grow uh, something for you where you e go for yield you can never tell i don get relationships for donkey years no matter how bad the relationship be i dey always make sure say the thing no scatter i dey keep that relationship so that tomorrow or today if i need that relationship eh the person no go tell me no neither will i tell the person no we should be careful now more than ever before the indigenous people of nigeria the indigenous people of africa as a whole unite with us if una see anything wey dey pass through una side wey una know say dem wan use am against the indigenous people of nigeria fight the fight for us our fight na una fight fight that fight for us block every every chance or everything wey dem dey use against us we be one for the fact say god put us for this geographical uh, region wey dem dey call uh, continent the continent of africa It is for a purpose. It is for a purpose. Despite the fact say wicked and unreasonable cowards they take advantage Honestly. of us since. Honestly. So now it tight. We pray may God provide the needs of the indigenous people of Nigeria. Hunger no go kill us hunger no go kill us reach out to your neighbor reach out to your friends i will just think of somebody i will carry phone i will call how your side how you dey that's what i been doing that's what we should do as as my brothers dey for street now i go call them. how that side wey where una dey how the thing be the people around how dem dey feel Nobody is in this alone. We are in this together. And we go succeed. We go triumph. History don show us time and time again say evil no dey ever ever overtake good. History don show us the good dey always triumph at the end of it all no matter how dark the evil is that na that na the the um, assurance wey we get say this too shall pass and the indigenous people of nigeria and africa at large shall be victorious over the perpetrators of this evil na so i go talk am reach this morning to encourage my brothers my sisters anybody wey dey hear please share good news whatever you can do to help somebody no withhold see why i dey always talk say make we get garri for house this morning na i come discover say i no get one kind garri but i get another kind garri so <laughs> i get another kind garri <laughs> you get so garri must always be in the house all right uh, now they listen to us on Informing radio this morning and this uh, business and lifestyle program informing with alayemi and co we they talk about the cash uh, cash wahala abi cashless wahala the money wahala way, they and the sufferings wey the indigenous people of nigeria they go through i dey tell um, i no know whether na oga adeomo abi na madam ikekwa i dey tell i say this thing na na just plan to to um, put the people for tight corner so that the the politicians go fit uh, use the opportunity take advantage, advantage of them uh, of uh-huh, by situation. giving yes by giving them money mm. and uh, reliable source now don don uh, dey come out tell us say the money wey dey wey dey wey dey the politicians hand now say na fake. Hmm dem say make we tell make we warn our people hmm. make they no go sell their conscience for fake money hmm. say both the dollars and the naira wey dey the politicians hands the new money hmm. now say na fake note e be remember say during eh, their primaries oga adeomo you remember that time now after their primaries they come dey talk say fake dollars na im dey dey share that time eh, there were some videos that were going around concerning that so na wetin dem don dey plan again be this the one wey everybody those wey dey campaign don dey pull pull back now wetin be the next plan wey dem get some people dey push for postponement no election should not be postponed dem dey eh, push for the extension of this money wahala no the indigenous people of nigeria make we patiently endure because enjoyment dey at the end of it Why some go say they dey for tunnel me i dey for even no matter how dark the place be i dey always talk say na light na day so make we enjoy ourselves within this period make we no ever allow the enemy make e take um, control. Solution What's our advice to the indigenous people of Nigeria? Oga Ogadiomon, we get any SMS or uh, WhatsApp yes. message? Um, the message is welcome as at uh, yesterday. yesterday after the program. One of them come from uh, our brother, uh, Dr. CJ. He just say, I listen, you oh, know, but I not just tell you now, now well done for everything one of the talk. And then um, one young man, uh, Terry, he say in the one they try making the calling they contribute life uh, while we are on air, but in if they look at the way in feed they make sure say so join us early. So any day when if he join us early, he go try to see as he go fit put in live call into the program to take make contribution. Say una they do very great work. Oh. Then um uh, uh Ayewumi Ajibola say him dey greet una well well. They greet everybody for inform me radio well well and uh, from Oyo State. In the salute say fact, which one they do? If all terrestrial radio stations and TV stations they do on, Nigeria for them they better than this, and these politicians for them to take advantage of innocent people for street like this. Now, waiting. Uh, now the messages won't come as at yesterday. Nine be that. So now, how far we don't go with messages be that this morning? Okay, I'll take our uh, business news. Okay. um, sharp sharp business news for <clears throat> uh, government and uh, governors and political parties don't begin legal battle over CBN deadline matter, and that one can bring up two major matter when say court can restrain Buhari and CBN on over the February deadline, uh, February 10 deadline say dem ban them say make they no they do extension again as three days to go cash crunch Don't be worsen banks don't defy cbn on twenty thousand naira otc payment uh, the matter come reach to the point say somebody now you need to know somebody for bank to give you five thousand otherwise if he give you two thousand to withdraw at the counter instead of the initial uh, twenty thousand naira yes so, uh, even yesterday for Auchi, somebody need to do teller. Uh, for POS, bank uh, officials stand with POS. I mean, they stand with the ATM. When you withdraw 5,000, you come out. Irrespective of the distance where you for come, now 5,000 you go withdraw, you will come mm. out. Then exactly. you go take 5,000. So, but if you need more, you go enter, go queue up again for inside bank, mm. and then you get another 5,000 naira withdrawal. So I saw some of the banks do for Auchi yesterday. And um, um, and and for for yeah. that that kind of one na for every uh, alert where you get for every withdrawal yeah. wey you get they are making money. every every so, every withdrawal. so they some eight some atm now, hundred hundred naira na only two thousand naira you fit withdraw. yes hundred hundred naira two thousand naira yes yes na you go just withdraw two, just two thousand to mm. 2000 to 2000 100 naira. okay mm. skilled mad power shortage don hit banks as over japa matter so they say a lot of issues don dey happen for extra banking sector before brain drain na medical sector the nurses and doctors but matter when e come dey happen now be say bankers don dey begin dey japa comot for nigeria mm. and so a lot of banks now don dey dey short of staff uh, mm. eh, the same people when tell you say artificial intelligence wan become mm. bankers they dey employ una bankers comot for nigeria Okay, they wan send the machine to cbn make they dey take do banking system for nigeria so as we no dey reason for ourselves yes so a lot of bankers no dey run out of the country and so bankers i mean the banking sector don dey dey short of staff before na dem dey do retrenchment now dem dey retrench back dem no dey the workers are now the ones retrenching bank not the bank dey retrench workers now uh, lagos man don kill one day russia don kill the brother over over one thousand naira they they identified oh, no. over one thousand naira oh no one thousand naira matter hmm. the matter yeah. come hard to the point say the two of them uh, come do do do do do nine one by one fifty percent uh, uh, of POS operators. Eh? Okay. Uh, I, I, want to react sir. You know, I know Conquick. I want to react to that one about the bank. You know, if you remember sometime, uh, uh, sometime last year, Madam gave us one information for our, one of our broadcasts. Maybe that uh, one Saturday like that. we do paper review as we still do uh, our program normally. She can talk, say, these people, which material they have for so complex, you know, um, um, the West, you know, all, all of a sudden, they talk about this AI matters. Because they watch you. Oh. See, the best dreams for inside of uh, eh, Nigeria, specifically for Africa, see, go they pack and come out. and so, you know, come to tell when she talk at that time, we're going to hear this jackdown for bank, constant with their ICT people. Mm oga okay, you still remember. Mm. So yes. And the person the Jaffa. So now so they take on the waka they go. Until now you see this cash crunch Monday, many of them their Canada visa don't come out. Their UK visa don't come out. These two major countries. May they tell us what the Canada they look for. Mm. May they tell us what the UK they look for. Hmm. Hmm. Okay, hmm. the, the, the Jackpot package, don't they, they don't they tell on uh, sectors for the country. Okay, yeah. 50 percent of POS operators don't close shops over naira scarcity, and the few ones when get them come to do them at a very expensive and exorbitant price uh, rate as with the charges. Outside with the bank charge for you to make withdrawal, you have special payment per thousand naira. Um, every every withdrawal done now Some yeah. they do at 300 for per thousand. Some they do at 250 per thousand. Some they do at 200 naira per 1,000. So, okay, depending. Yes. Yeah. Uh, sorry, sir. This, uh, this uh, business use, this particular business, I want me to do more investigation because if now for Abba, and if we speak of Abba, Abba, eh, for street, one one block to another block na POS, another block to another block na POS peers come boku for inside aba at least i fit talk about that one. so which, which people which people get the pos. if some people dey get businesses from no place so they don get pos They don convert everything people dey do normal pos so to add dem join store. the mm. investigation say so that people go take dey pay yes yes because so for their own business every store na make get yes because people dey buy things so they dey give their cash. They demand for only raw cash mm. cash dey present so they just open POS. POS, the POS uh, eh, now gold mine. In fact, somebody did crack one joke the other time. They talk say he say one guy that's this one guy in 2003 he did toast one girl. He say see I. I am POS. <laughs> Uh, eh, that's, that's, that's, that's, he said I'm a, I'm a POS uh, eh, operator. She mm. said hmm. she's a free attendant. Then she, these two business are the most lucrative businesses today. Mm. the best profession today. Now, what did hmm. hmm. they have for guard So mom? Mm. So, therefore, for a banner, say you take ten k bros. If you don't go 4k, Abana Business uh, Center. Now. 10k for four k Eh? yes. eh? So the value of no, ten thousand no, is actually yeah, six thousand. uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, the, no. the, current, the current exchange of naira of one thousand is four hundred is four is four hundred naira. So the value of the one thousand yes. after the forex exchange of a naira mm. at the trade market is six hundred naira. Six hundred. So therefore we say for ten thousand naira you will lose. I mean, uh, yeah, you will lose four thousand to get a value of six thousand for ten thousand ah. in place of it so that that is the face value of the naira for ten thousand. so you want collect five five you want collect five thousand now this thing na for some places na two thousand five to collect five thousand. ah yes. for Abba. aba. 5, the, uh, the, for ah, abeg make we talk okay. the many business news. Hmm. Um, we got uh, some some of the news for here. Um, Oil revenue fell by 500 billion naira in the month of January. Now, report from uh, NNPC Nigeria Limited, when they the main private company, when they manage Nigeria Oil, nine give this report. Say oil revenue drop by 500 billion naira for the month of January, but they no tell us how much it take rise for the month of December. Oh. naira crisis may disrupt polls. INEC won Emefiele and National Assembly. say, don't worry, we will make cash available for you for your logistics during election. Hmm. Uh, CBN will not be used to disrupt election. INEC and uh, INEC they won initially, and the uh, National Assembly through uh, Professor Mahmoud Yakubu. But uh, the, the central bank governor uh, Godwin uh, from a village, he come reply say, "Make cannot know that. Say I will make cash available for you." That is for logistics. cash available for, for INEC. Yes, for, for their logistics hmm. to avoid disruption and say they're not going to make INEC, uh, they're not going to use CBN take disrupt INEC program for election so during uh, 2023 polls. Which implies okay. no toxin because of us, you shift the election, your money we go bring am for you mm, cash so mm. that you go fit use. Uh -huh. You, mm. Can you imagine how things are going like that? Okay okay so, uh, yeah. wait wait that one i no understand wait you wan tell me say um, emefiele dey talk say during election mm. they go bring the money wey we dey look for come out for inec no for <laughs> inec say dem go give inec no be for everybody for inec go get enough money for dem to take do their logistics okay but di inec no join politicians o <laughs> because all <laughs> eh, na for di election eh all oh, na for di election whether na inec both di politicians i no <laughs> understand because make i no come dey surprise say when election don come reach grant you come see say some people dey carry this kind money come out dem go say emefiele eh, release am for election. you know make i give us let us give us uh, a little information inec is showing every politician whose name is with them as a candidate one if you are a governor you are contesting this present election inec is owing you twenty million. okay Yes. As a House of Rep member, I think it's about 10 million. That is Senator 10, uh, whatever, 5, that's what it be, down. Then, as a president, INEC is owing you nothing less than 14 million naira. So, they will need to give this amount to everybody and a cash that they always give. Okay. So, <laughs> when they say logistics, it's not just logistics. So, when they calculate the issue of 300 and uh, 300 something, 335 billion naira when they need, I mean, it's something billion, mm. when they need for election. Mm. It's hmm. not just the printing. And then, okay. secondly, the drivers, they are going to use their vehicles to transport papers, dialogue boxes, mm. and things mm. from hmm. one place to the other. Hmm. They will not do transfer to them. These drivers will want the cash. So, you will now find out that the new Naira note when we dey fine inec will have abundance of faith. meaning to say election week the money go so, come out. i see na so, make uh, lagos lagos uh, transport uh, corporation abi whatever dey talk say make inec give dem the this thing say dem go im go transport the inec material so they need that yes. cash. and and and uh, i want us to quickly I reason see. INEC is already helping some people to ring election in some states. They okay. could equally be the transporting medium for some cash. Okay. So now remember, somebody was defending a particular candidate a few days ago on air. He said the bullion van that went into his house in 2015 or 2019, the bullion van went there, made a mistake. Mm. it came wrong, the compound. Probably it misroads. It Mm. you can see somebody father lying on a complete television station with international international international television station papa pikin papa <laughs> executive line papa so inec can equally be a means to help them transport the same naira and you go you go lose control run enter somebody fence and the naira will later come out. go disappear into the polling unit. Hmm. okay no the naira will come back as polling unit uh, message why the bus would have had an accident in a particular building. mm And so uh, INEC have been told categorically now it's a code that Nigeria should listen to, not the language. Mm. INEC have been told that you will get cash. They did not say we will transfer your money. You will get cash to do your logistics. Okay, so make everybody day at alert. All right, uh, now they listen to us on Informe Radio this morning, and this now our business and lifestyle program inform me with olayemi and co sharp sharp make we take our market waka so that we go know <laughs> how e dey bite us for that other side. Mm. yes so for market waka for today um, rice and uh, beans their price dey e never e dey come down but no be as e suppose to come down sake of say transport still dey up bag of rice now dey for thirty three five thirty four thousand and the rubber of rice now na two thousand naira some na one thousand eight hundred naira and the cup of rice na one eighty some na two hundred as against um, two thousand four two thousand three for rubber and the uh, two twenty for cup then beans na one thousand four hundred for rubber some dey sell one twenty for cup one thirty for cup some dey sell two for two fifty for cup of beans while the uh, honey beans wey be say na im dear pass na one thousand six for rubber cup na one forty some dey sell one fifty hand melon that one still dey up hand no dey almost dey reach am <laughs> six thousand five for rubber some dey sell seven thousand but for cup melon na four fifty hmm. some dey sell cup five hundred naira and uh, when i price the one wey dem never break dem say two cup na five hundred naira for melon then engine melon na five thousand naira for rubber while cup na three fifty ogbolo sef dey jealous him sef don still <laughs> add more step take climb dey go meet melon for up rubber of ogbolo now thirteen thousand naira cup of ogbolo one thousand two hundred naira when you ask the people they tell you say na new ogbolo oye as we speak oye suppose don come down but the people say transport to take carry am na be the issue say cause say driver no get joy as fuel dey up too so rubber of jerrycan of uh, eh, oil wey be twenty-five litres na thirty-three thousand five sunday sell thirty-four thousand and uh, four litre na five thousand five hundred naira but according to the information wey i still gather for village dey say the villagers wen dey sell this oil dem come market many of them no dey sell because they dey look for cash dem no dey do transfer dem no get phone dem no get account wey dey take dey buy oil from dem so because of that dem dey look for who get cash and the price come drop for village sake of say na few wen go with cash na dem dey fit follow dem buy and those few cash wey dem carry go market dem dey split am small small give the women dem wen dem follow buy and promise to pay balance wen dem come back for next market because dem dey desperate to get cash to take care of their own selves but because of transport when dem add am up the women go still come market sell am for this price but dem say e suppose to don drop lower than this. but na the cost of the the problem wey make the matter still dey where e dey na e be that groundnut oil that one still dey up twenty litres twenty-one thousand eight hundred naira as against um, nineteen thousand eight when dem dey sell and four litre for that one na five thousand eh, five hundred garri sef don dey drop sake of say rain don dey fall and ground don soft uh, bag of garri na eighteen thousand five hundred naira while line line na two thousand five hundred naira that one na the market waka for the week. okay uh, spaceship talk talk to our people people talk to people people understand. understand the indigenous yes, so nigerians we talk to ourselves and we understand keep calm mm. talk make you waka comot. Okay, <laughs> my dear people what are listening to us right now, everything we our aim, our desire, we make this program day to ensure see you get clearer information because you need information and clearer and hello we are not there. hear you that's a monitoring spirit don meet you they don come okay okay yeah, we dey hear you now yes so uh, the clearer the information the more authentic the information then the better your decision the more informed your decision be no vote because of sentiments no vote because it will tell you to make you vote vote because or your heart. You don't look this person. You say you believe Nain will take you to the next level. We understand that politicians can only do their best or do their worst. But you as an individual, when you cast your vote coming this 25th of February, you will make decision for the rest of the indigenous people. I see one video yesterday. My partner showed me some videos come see video wey diaspora people say dem know say dem no get opportunity to vote say but at least dem get for america alone dem get like six million nigerians for america on record. Mm, yes so all of them are family so na if three persons each from each family send them money to take push the thing six eh, eh, eh, five hundred dollars i mean or fifty fifty dollars make una enter road make una go vote say if three people each vote that go be nine million votes they come measure one candidate but na nine million votes and that is something people dey tell their people so that make they see how things go change whatever you do now e go affect the indigenous people of nigeria so make decision on this matter i for talk mm. other things but na wetin no. come my mind be this. Mm. Okay, thank you. madam Madaikeko. well my people we don't they talk since uh, all the information when we don't they talk about since when we they discuss una they hear us they say na only mumu they do something over and over again Kolo. go just dey do the thing e dey make the same mistake they get the same result and the result not they benefit am my people over the years we don dey make the same mistake some people dey make the same mistake dey get the same result the suffering e dey increase the condition dey worsen at least person suppose to sit down advice himself this thing wey i dey do when I, wey be say e no dey work for me i need to change i need to change from the way i take dey do am now people wey don come over the years now dey tell us the same story even if their face dey different their voice plenty dem dey tell us the same story over and over again and we dey see am say the story no dey work my people time don reach we don get sense because dem don push us we don reach war we no come see where we wan pass that is why our sense need to come back say we no go fit pass war but na to turn back go back to where we from dey come make we go arrange the waka well na the truth be that now when e be say election e dey knock for door e don near and we dey experience this hardship now dey say when day wan break na e day dey dark pass so as this hardship dey dey so everything wey we dey see say dey play now wey we dey see wey dey happen to us all na politics na game just to make sure say dem fit convince you by your conscience not say because of say you dey hungry you come dey do like esau when sell birthright we know say when esau sell birthright e suffer put my people not say because of hunger sell your birthright sell your future your and children future, future. Your children because children yet unborn. if you sell your future this time you no go fit escape am again o the suffer wey dey come e go be times three of the one wey you think say you don first see make you e no go reach the point when e be say people go begin dey sell their children because of say dem wan chop so this time around make you get am right no vote because of say money no dey your pocket somebody come carry the carton give you that carton wey dem give you e no go last you for six months hmm. e no go last you for four months remember say na four years this kind condition wey you dey na for the next four years you and your family experience am una no go reach the end of the year una no go survive so make we dey wise do the right thing once and for all and the suffer go end forever and, and ever. ever and ever so do am once forget the money wey dem wan give you forget wetin dem promise you change the narrative change the system once and for all and life go better for all of us nobody wey no like promised land we want our promised land na the truth na e be that because dem say na wetin person comot eye na im mate do pass am so make we do the right thing my people my name na sandra ikekwa i salute una. right. while we dey wait make uh, oga adeomo give im own uh, final words no okay no be final o oh. okay. yeah, abeg talk to our people yeah. advice um, sharp um, sharp. my people uh, time don waka I, first of all, na Thanksgiving service I won't do today. I <laughs> first of all, no, <laughs> uh, I thank God, say, the country not be like this. I thank God, say, those when promised heaven finally came to actually show, say, they have hellfire inside their bag. That time mm. they were hmm. talking about. we thank God, say, they make terrible mistakes for God, God allowed them make terrible mistakes so that make it take open our eyes for us to know the direction we actually need to pass now. And the indigenous people, they get a message from God this time, but people are not willing to listen to the message. If we make further mistakes, He will allow us where we are. Mm. But if we choose to make correction, He will give us the heaven He actually has desired for us. And therefore, this morning, God, thank you as you say, let these people make mistakes. Equally help them to even make more. so that the indigenous people will take a decision that will not serve their interest. Now, just this one I get to talk, oh, and no talk more than this. This is a prayer we offered, and God is saying money will actually fail, fail them, them, and mm. money has started failing. And for that reason, I say, Baba God, thank you. Now, Baba, bye, oh. thank mm. you very much. All right, now they listen to us on Inform Me Radio this morning and the program now Business and Lifestyle program Inform Me with Alayemi and Co. Yes, hardship day, but our people make we endure them so that we go fit enjoy after now. Not collect money from any politician say you won't vote. Now sacrifice it e be another another one wey dem wan take enslave una for another four years do not collect and information wey dey out there be say na fake money na im dey even get to give so if you give dem if you sell your destiny and the destiny of your children and children yet unborn give dem finish you go come see say even the money wey you collect from dem say na fake e be the information wey una hear and use na be the power una get to take comot for the situation wey una find una selves now and even the one wey dem dey prepare wait for una my name na olayemi i salute una.